iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika naho mu burundi turi kuri fm ijana na kane turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika iyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema umupaka hagati y'u rwanda na uganda uzafungurwa ku wa mbere tariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa mbere ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda riravuga ko nyuma y'uruzinduko mu rwanda rwa liyotona generali muhozi kayine rugaba umugaba w'ingabo za uganda zirwanira ku butaka leta y'u rwanda yabonye ko hari gahunda yo gusubiza ibibazo byari bihangayikishije u rwanda no gushakira umuti ibisigaye hari hashize imyaka hafi itatu uwo mupaka ufunze mu gihe kitarenze icyumweru perezida wa uganda yoweri museveni yohereje intumwa ebyiri mu rwanda mu rwego rwo kugerageza kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi izo ntumwa zirimo umuhungu we generali muhozi kayine rugaba na adoniya ayebare uhagarariye ubugande mu muryango w'abibumbye abo bombi babonanye na perezida paul kagame baganira ku mubano hagati y'ibihugu byombi nk'uko bagiye babyandika ku rubuga rwa twitter uruzinduko rwa generali kayine rugaba rwakurikiwe n'ihindurwa ry'imirimo kuri bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo za uganda barimo generali abel kandiho wari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya uganda cmi uru rwego rwakomeje gushinjwa n'u rwanda ibikorwa by'ihohoterwa n'ishimutwa rikorerwa abanyarwanda muri uganda umubano hagati y'ibi bihugu warushijeho kuba mubi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubwo u rwanda rwafataga icyemezo cyo gufunga burundu umupaka warwo na uganda rushinja icyo gihugu gushyigikira abashaka guhirika ubutegetsi mu rwanda uganda yakomeje ihakana ayo makuru ahubwo nayo igashinja u rwanda kohereza abanyarwanda bajya gukora ubutasi muri uganda no kwica abaturage bayo gufunga imipaka byagize ingaruka ku baturage benshi muri ibyo bihugu dore ko urujya n'uruza rwari rwarahagaze burundu ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga abatumirwa bacu uyu munsi turi kumwe na bwana gonzaga muganwa uyu ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bya politiki y'akarere akaba ari i kigali mu rwanda bwana muganwa ikaze cyane mu kiganiro muri isanga murakoze cyane edwin wo kudutumira wiriwe neza wiriwe nawe turi kumwe kandi na bernard sabiti nawe ni inararibonye akaba n'umusesenguzi mu bya politiki sabiti ari i kampala muri uganda uh, bernard sabiti ikaze mu kiganiro muri isanga murakoze ndabaramutsa mwese abari kuri radiyo urakoze cyane natwe turakuramukije kandi uh, tugushimira ko watuboneye akanya kugira ngo tuganire ariko mbere y'uko mpa ijambo abatumirwa bacu reka tubanze twumve icyo umuvugizi w'u rwanda wungirije ale mukurarinda avuga ku cyemezo cyo gufungura umupaka hagati y'u rwanda na uganda yaganiriye na mugenzi wacu asumta kabone icyemezo nk'uko bivuze ni guverinoma y'u rwanda yagifashe ikaba yagifashe mu rwego rwo gukurikiza cyangwa se gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ibyari byabaye mu minsi ishize ishingiye ku itangazo ryari ryavuye mu mubonano hagati y'intumwa ya perezida wa repubulika ya uganda museveni n'ibiganiro yagiranye nyine na perezida wa repubulika y'u rwanda muzi ko niba mwibuka neza baganiriye cyane cyane ku bibazo u rwanda rwagiye rugaragaza igihe cyose muri iki gihe umubano utagendaga neza birebana n'umutekano w'u rwanda muri rusange ku bantu bashaka kuwurwanya bafashijwe n'ubugande cyangwa bari bugande ndetse by'umwihariko n'abanyarwanda bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo gukubitwa kwamburwa imitungo kwirukanwa bakavuga bati noneho igihe kirageze ko hashakwa ibikorwa bigaragara kuko byagiye mu bikorwa niba navuga gutyo byerekana yuko dutangiye gukemura icyo kibazo ni muri urwo rwego rero ibintu bitangiye gushyirwa mu bikorwa u rwanda rukaba rwafashe icyemezo cyo gufungura imipaka kugira ngo rugaragaze ubushake bukomoka kuri iryo tangazo buvuga buti dore ku ruhande rumwe hari ibyo wenda nabo bakoze natwe dore ibyo dukoze kugira ngo turebe ko umuti w'ibibazo bigihari waboneka hari ibirego byinshi u rwanda rwashinjaga uganda navuze ni hari icyo uganda yagerageje gukora kugira ngo yerekane ko nayo iri mu murongo byonyine kuba hari intumwa ya perezida wa repubulika ya uganda yaje hano iri kuri uriya rwego mu itangazo bakoze nyuma y'ibiganiro bakavuga bati twaganiriye kuri ku mpungenge ku bibazo by'u rwanda rwagaragaje muri iyi myaka itatu ine rutahwemye kugaragaza icyo ni igikorwa gikomeye muri bimwe bigomba gukorwa kugira ngo ibibazo bikemuke ubuganda bwakoze ibyo rero nta wabihakana koko byabaye ku mugaragaro iki gikorwa cyo cyarabaye rwose hanyuma kuri mirongo itatu n'imwe hari undi muhango uteganijwe cyangwa abaturage bazazinduka ingendo zifunguke nyine bagende abaturage bazazinduka bagende ndetse banazirikana yuko hatazaba urujya n'uruza kuko turacyari mu bihe bya kovide icyo kintu ntabwo abaturage bagomba kukibagirwa ni ingirago no mu itangazo babivuze bavuga bati u rwanda n'ubugande bazanarebera hamwe uko amabwiriza uko bashyira mu bikorwa gukomeza kwirinda icyo cyorezo usanga muri iki gihe iyi myaka ishize abantu barakunze guterana amagambo mu bitangazamakuru binyuranye byaba iby'ubugande byaba bimwe na bimwe bimwe na bimwe byo mu rwanda icyo mwakivugaho iki kuri nyuma y'iyi ntambwe icyo nabivugaho ni uko ku ruhande rumwe abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bifuza ibyo bashaka buri gihe birumvikana ko bagomba kwiyizera ntibarenze ibyo amategeko abuza ku rundi ruhande nanavuga yuko rero ku birebana n'umubano w'u rwanda na uganda ikigomba kwitabwaho ni icyo abayobozi babifite mu nshingano baba bavuze haba perezida wa repubulika haba minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se n'abandi babifite mu nshingano ngira ngo nicyo cy'ingenzi kandi ndumva nta muyobozi ku mugaragaro haba hakurya haba hakuno wigeze ajya mu itangazamakuru ngo aterane amagambo n'undi uwo ni ale mukuru urarinda ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda yari kuri mikoro ya mugenzi wacu asumta kaboyi mbibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga ntegura iki kiganiro bwana bernard sabiti ntabwo nari nzi ko ibintu biza kwihuta cyane ku buryo aho kugira ngo tuganire ku byari birimo gukorwa kugira ngo umubano ube bawuzahura ariko noneho batangiye gushyira mu bikorwa ibintu bigaragaza ko umubano urimo kugenda urushaho kuba mwiza aho ngaho mu gihugu cya uganda iyi nkuru y'uko u rwanda rwafunguye umupaka warwo babyakiriye gute ahangaha abaturage muri rusange rwose bashimishijwe n'iki gikorwa cy'ibihugu byombi impamvu ngira ngo ni uko hari hashize imyaka itatu umupaka ufunzwe kandi nk'uko unabizi abanyarwanda benshi n'abanyarwanda bafite ubumwe hafi muri buri ngeri yose y'ubuzima hari abari bamaze imyaka batazindukira bene wabo ku mpande zombi hari abagiraga iby'ubucuruzi byari byarahagaritswe hari n'ibindi byinshi abaturage ba buri gihe bifuzaga gukora hagati y'ibihugu byombi ariko ku bw'umubano utari uboneye bakaba batagashoboye kubikora so nta wari itangaza kureba ko abanyayuganda benshi bashimishijwe n'iki gikorwa hanyuma gonzaga muganwa uri umunyamakuru ukaba n'umusesenguzi aho mu gihugu cy'u rwanda unakurikiranira hafi ibivugirwa ku mbuga nkoranyambaga mu rwanda ho umwuka wifashe ute
murakoze umwuka wifashe neza cyane abantu benshi tuvugana abo tuganira abo dukurikira babyakiriye neza kubera ko imyaka itatu ntabwo ari mikeya kandi hari abantu bafungiye byinshi ariko hari n'imiryango hari ubucuruzi hari ahubwo hari n'ikibazo y'uko abantu baba bafite impungenge y'uko amakimbirane ashobora kuvamo intambara kandi murabizi ko intambara zigira ingaruka zikomeye cyane rero abantu benshi babyishimiye kandi byarabatunguranye y'uko byihuse cyane ariko babivuze gutangira mu minsi mike cyane hakaba harabaye intambwe ziranaguke kandi harashize imyaka bigaragara yuko nta ntambwe zihari rero bitanga icyizere ntabwo bitanga icyizere gusa ku mubano muri hagati y'u rwanda na uganda ahubwo biratanga icyizere yuko n'ahandi umubano wari umaze igihe utameze neza cyane umushyirano urimo kuba nayo izatanga umusaruro cyane cyane ibijyanye n'uburundi kubera ko birazi yuko naho umupaka w'akagari n'ahandi urujya n'uruza rw'abantu baraza barasa cyane hanyuma gonzaga umuganwa iri tangazo riravuga ko nyuma y'uruzinduko mu rwanda rwa liyotona generale muhozi kayine rugaba umugaba w'ingabo za uganda zirwanira ku butaka leta y'u rwanda yabonye ko hari gahunda yo gusubiza ibibazo byari bihangayikishije u rwanda no gushakira umuti ibisigaye si ubwa mbere hari habaye ibiganiro nk'ibi ndetse abakuru b'ibihugu bari barahuriye no mu gihugu cya angola bafite perezida wa angola nk'umuhuza ndetse na perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo hari intumwa zagiye ziza mu rwanda izindi zikajya muri uganda icyo musanga ari ipfundo ryatumye noneho u rwanda rubona ko rufite icyizere ko ibibazo byarwo bizakemuka byavuye he amakuru dufite yuko nuko iyi mikirano ntabwo yatangiye generale muhozi aza mu rwanda ahubwo kuva mu kwezi kwa cumi n'abiri barimo kuganira kandi hari ibintu byinshi cyane bari bamaze kumvikanaho rero nta nubwo ari no kuganira gusa hagati y'ubuyobozi bw'u rwanda n'ubwa uganda ahubwo hari n'ibiganiro n'ibindi bihugu byo mu karere rero kuba hari iby'u rwanda rwari rumaze igihe kirekire bisaba cyane cyane ibijyanye no gufasha imico y'irwanya ubutegetsi ziriho mu rwanda no guhutira abanyarwanda yaboneye igisubizo ngira ngo kuba jenerali muhozi yarabigiyemo uwo ari we hari hari itandukaniro kubera ko kuba ari umuhungu wa perezida museveni akiri mutoya hari uburyo yumva ibintu kandi ashobora ko bishatse cyangwa perezida w'u rwanda uko byatera imbere kuruta abandi bayobozi yaba abadiporomati cyangwa abandi bari mu zindi nzego kugira ngo hari icyo byafashije kugira ngo urwikekwe ruba rumaze igihe kirekire kubera ko urwikekwe rumuri ruri ku ifundo ibibazo byose kugira ngo rugabanuke cyane ngira ngo afite icyizere yaba i bugande yaba n'ahantu mu rwanda yuko ibyo avuze ibyo yemeye aba agamije neza kuruta abandi bamwe bari mu nzego z'ubuyobozi kubera ko hari abagaragaye yuko bafite inyungu z'uko amakimbirane yakomeza hari abazungukiramo nta muntu watinya kubivuga cyane cyane abatanga amakuru twarabibonye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu maraporo amwe n'amwe yuko abatambishimiye yuko ikibazo kigiye gukemuka kubera ko bazungukiragamo rero ngira ngo kuba harongeye kubaka icyizere abantu bakajya kwikeka bakaganira ibibazo nyirizina bagakuraho n'icyatuma bahungabanya umubano w'ibihugu byombi ni ikintu gikomeye cyane bernard sabiti wowe aho ngaho muri uganda ni iki abantu bumva gishobora kuba cyatumye koko u rwanda rugira icyizere rukavuga ko rugiye gufungura imipaka hari ibintu byinshi rwagiye rurega igihugu cya uganda ndetse na bamwe mu bayobozi barwo barimo ndetse n'uyu wayoboraga urwego rw'ubutasi rwa gisirikare generali abel kandiho uh, ndetse waje gukurwa kuri uwo mwanya umunsi umwe gusa uh, generali muhozi avuye i kigali mu rwanda wibaza ko ari iki generali muhozi yakoze kugira ngo noneho yumvishe u rwanda ko hari icyizere ko ibintu bigomba kujya mu buryo urakoze nk'uko mugenzi wanjye yari amaze kubivuga generali muhozi ntawe ari yo ntumwa ya mbere perezida yari yakohereje i kigali hari uyu mugabo wo perezida yakundaga gutuma ukikirira uganda mu new york izina rye nuko rikunze adoniya yebare adoniya yebare adoniya yebare so yakundaga nawe kujyayo hari ubutumwa akuye kuri perezida museveni abujanira perezida kagame ariko ngira ngo igikorwa cyo kuvuga ngo perezida yohereje umuhungu we umuhungu we kenyine mbega cyerekanye ko mbega gisa nk'aho perezida ari we wigiriyeyo mbega niko byakwenze nko kurebeka kuko abazi bya politiki by'ubuganda generale kimerugaba ntaho ayobora ingabo zirwanira ku butaka gusa ahubwo afite uruhare nangwa se intebe ni umwanya munini kuvuga ngo ni umuhungu wa perezida kandi kuvuga mbese n'amani afite imbaraga afite nk'abanyayuganda uko babizi n'ibikunze kumuvugwaho ndetse y'uko ubundi haba hariho ibibasha kuba biri gukorwa inyuma kumutegura kuzagira uruhare ndetse akora mu gihugu ise aba yatakiri perezida ibyo byose birahunga ariko ni umuntu ufite ingufu cyane mu gihugu cya uganda ibyo birazwi so ngira ngo hari intandukanye ihari kuri we n'izindi ntumwa zajaga i kigali iki ngira ngo keretse ubutegetsi bw'u rwanda ko ubundi uganda yabiye siriyasi icya kabiri njye nibwira ko hari ibindi bintu biherutse kuhaba muri aka karere kugira ngo byatumye uganda isubira ku kibaro isubira mu gitabo igashyira ku munzani ibibaro byayo byo yakora bigasanga ko burya kugarura umubano mwiza n'u rwanda ari ikintu gikuru wibuka ko uganda iherutse kohereza ingabo zayo muri congo kurwanya ziriya nyeshyamba ziherutse gukora ibikorwa by'iterabwoba i kampala kandi uzi kongo kiriya gice cya kongo cy'ingabo za uganda zagiyemo ni igice kiri sensitivu u rwanda narwo rufiteyo inturesiti so urasanga ngo ngira ngo uganda yaje kwitegereza hagize ikibaho hagati y'ibyo bihugu byombi bidafite kumvikana hakagira nka akisidenti ibera hariya ntabwo turabizi byahabaye muri mirongo icyenda na karindwi n'umunani hari igihe ingabo za uganda na rwanda zigeze kurwanira muri congo so nge ndi kureba ngo uganda yagarutse kwitegereza ireba ko kuzana uyu mubano w'u rwanda kuwugaruza mu nce ko ari ikintu gikuru ku bw'izindi mpamvu ndetse zidafashe no kuri ibi bintu baganiraga hagati ya rwanda na uganda so ukurikije ugiye kwitegereza njye ndeba ko kandi n'ikindi arega uganda umupaka gufungwa aba abitegereza ibibaro bihari hagati y'iby'ubucuruzi nangwa se ikonomi nanga iby'intasha ya uganda na rwanda uganda niyo yahombaga cyane cyane niyo yahombaga ku gufungwa kuri mupaka
hari imibare igaragaza ko ubucuruzi hagati y'u rwanda na uganda bwari hafi kuri miliyoni magana atatu y'amadolari ubwo bucuruzi bukaba bwaragabanutse cyane bukagera hafi kuri miliyoni icumi ndibaza ko ibyo nabyo biri mu bintu abaganira ku mpande zombi bibanzeho cyane cyane kureba uburyo icyo kibazo cyavaho ariko benari sabiti na gonzaga muganwa mugume kuri telefoni reka twakire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza cyangwa se n'ibitekerezo batanga duhere kuri kwizera wiriwe neza yewe uri hehe igice mu karere ka rulindo ikibazo cyawe ikibazo cyanjye nabaza nti ibyo koko uganda yafunguye rwanda nabwo bafunguye ariko se ba bantu twumva bakubitwa uganda ba bantu twagiye twumva bagirirwa nabi uganda bamburwa ibyabo ndetse ibyo bintu twakwizera yuko ibyo bintu tutazongera kubibona ku buryo nta munyarwanda ushobora kongera kugira icyumba gikirikana mu gihe yaba agiye igihugu cy'abaturanyi cya uganda
urakoze kwizera abasesenguzi bacu baragerageza bagusubize kuri icyo kibazo cyawe reka dufate na ado ndayizeye wiriwe neza
nyuma mbanje gushimira u rwanda kuba rwageze igitekerezo cyo gufungura uwo mupaka ariko icyo nabaza uwo munyamakuru uri ibugande ko u rwanda rwateye intambwe yo kuba bavuga ati rugiye gufungura umupaka warwo ubugande bwo bwifashe biteze abaturage barabyishimiye cyangwa nyine ntabwo babyishimiye ibyo bintu koko byaba ari ukuri cyangwa ni ibya politiki cyangwa murakoze urakoze cyane ado i kigali mu rwanda gonzaga muganwa ku kibazo cya kwizera avuga ko ese u rwanda rushobora kwizera ko abaturage barwo batazongera guhohoterwa mu gihugu cya uganda ndabizi ntabwo muvugira u rwanda ariko mukurikirana hafi ibiba ndetse n'ibimaze iminsi biba kugira ngo ibi bihugu byombi bibe byazahura uyu mubano wasubiza iki kwizera
ntabwo tuvuga ko yuko leta y'u rwanda yavuga yuko yafunguye umupaka idafite icyizere y'uko ihohotera rizagabanuka cyangwa rizarangira cyane cyane y'uko yashinjaga jenerali kandiho n'ibihugu yari ayoboye rero kuba yarakwiye ku mwanya ushaka gutanga icyizere ariko kumenya neza neza niba iyo rihohotera rizarangira iyo bizagaragara mu bikorwa mu gihe biri imbere niho hazagarika ibimenyetso nta muntu yabyizera ijana ku ijana bitaragira ngo arebe yuko yagenda ariko usengeye neza harimo benshi bahohoterwaga kubera ko abategetsi cyangwa bamwe mu nzego z'umutekano bari bazi yuko kubera umubano utameze neza bitwaza iyo mpamvu bashaka kwambara abanyarwanda bacuruza cyangwa bigendera batembera n'ibindi bakitwaza iyo mpamvu y'uko umubano utameze neza bakabahohotera ariko ibyo amakuru ahari yuko umubano urimo gutera imbere kugira ngo n'aba bandi babahotera nabo baba bazi ko byabagiraho ingaruka babikomeje ni ku bwanjye njye mfite icyizere ikindi ni uko urebye abanyarwanda bari muri uganda n'abahohoterwa nibwo bibabaje cyane ariko ntabwo ari umubare munini hari benshi bahari batarahura n'ikibazo so twakwizera yuko n'abandi bose bazajyayo bazatsindirayo nta kibazo bazahura nacyo ikindi amakuru atugeraho ni uko hari abandi banyarwanda barenga mirongo itanu baraye bashyikirijwe u rwanda bari bafungiwe mu magereza atandukanye mu gihugu cya uganda niko bimeze
yego nawe amakuru twayabonye ni cyiza cyane ko barekuwe ubu ndakeka yuko inzego z'ibihugu byombi zizakomeza gushakisha n'abandi bashobora kuba bafunze ahantu batazi ko barekurwa bagashyikirizwa imiryango yabo ahubwo hakaba yaba n'uburyo nabo abafite ibyo babuze abakomeretse bahabwa ingurane cyangwa bavuga icyo bita kompakishoni kubera ko umuntu ntabwo wafunga umuntu igihe kirekire ntacyo umushinja ukamwambura ibye ukamukubita ukamurikora agataha atabonye ubutabera kugira ngo nabyo bizaganirweho
hanyuma bwana bernard sabiti ku kibazo cya ado wibaza niba abanyayuganda nabo bashimishijwe n'icyemezo cyo gufungura uyu mupaka se ku ruhande rwa uganda bo babyakiriye gute hanyuma wenda ushobora no kugira icyo uvuga kuri ibyo bibazo bijyanye n'abanyarwanda bari bamaze iminsi bahohoterwa noneho kuba umwe mu bayobozi uruhande rumwe rwashinjaga ko ari we ushobora kuba ari imbere muri ibyo bikorwa yarakuwe kuri uwo mwanya ibyo nabyo hari hari icyo bihindura cyangwa se wagira icyo nabyo ubivugaho ngira ngo abaturage basayidi bo bakwiriye kumenya ngo iki kibazo cyari kiri hagati y'ubutegetsi ubutegetsi hano muri uganda n'ubutegetsi mu rwanda abaturage bo ba buri gihe nta ruhare bari babifitemo abaturage hano bishimye kuko nk'uko nari navuze abenshi bafite ubumwe n'abanyarwanda ubumwe burimo ubucuti ahandi bifatanya na za famire n'imiryango abandi bakoraga ubucuruzi mu bihugu byombi noneho rero kutumvikana k'ubutegetsi bw'ibihugu byombi abenshi abaturage ba buri gihe bo muri uganda ntabwo bigeze bibashimisha benshi bakomezaga kwibaza ngo mbese ikibazo gihari ni ikihe kuko abenshi nta n'ubwo bigeze kubikenga neza aho iki kibazo cyaturutse abenshi nta n'ubwo babikende so gukingura imipaka cyanejeje abantu benshi ku bw'iyo mpamvu ikindi ngira ngo uganda igikorwa yakoze generale muhoza amaze kuzinduka akagaruka umunsi ukurikiyeho generale kambiho uriya mugabo wari ukuriye igitongore nangwa se igice cy'igisirikare gikwiye gucondoza abenshi bazi ko aricyo cyaha cyavunanwaga nangwa se cyavugwaga ko aricyo cyahahazaga abanyarwanda bakamuvanaho ako kanya ndetse bakamuvanaho mu ngeri bakamwohereza kure cyane mbega byaje kwerekana bamwohereje ngo sudani ngo niyo bamujyanye icyo hano habagaho ikimenyetso kivuye kuri ibyo bikorwa iyo umusirikare mukuru avanywe ku kazi bakamugira batyo icyo gikunze kwerekana yuko igihugu kidashaka ngo abe hafi hafi aho so nibwira ko icyo gikorwa cyerekanye keretse ubutegetsi bw'u rwanda ko hariho koko uganda iri siriyasi mbega kugira ngo ibyo bayisabaga ibikore ikindi wibuka ko leta zunze ubumwe bwa amerika mu meza ashize inyumaho hari nabo baherutse kugira ibyo bavuga kuri uwo mugabo
leta zunze ubumwe za amerika zamufatiye ibihano zamushyizeho ibyo bita sankishoni nangwa se amerika yamuhaye ibihano impamvu batanze bavuze ko icya mbere ari umwe mu bayobora abahahaza nangwa se abagirira nabi abantu batavuga rumwe na leta hano muri uganda n'ikindi kibazo bavuze sipesifikari bavuze ko uwo mugabo koko bahamya mbega ibyo rwanda yahoraga iravuga ko ahahaza abanyarwanda abanyamahanga niko bakisha ariko twese twagikenze ko ari abanyarwanda so kugira ngo ubutegetsi bw'igisirikare hano bwasanze ko uwo mugabo yari amaze guhinduka icyo mu ruzungu twita rayabilite nangwa se iki yari amaze kuba umutwaro ku ruhande rw'igisirikare hano so ngira ngo babonye umugisha ku bw'iyi mishyikirano yahabaye hagati ya muhozi na perezida kagame kugira ngo ubutegetsi bwakoresheje uwo mugisha kugira ngo bumushyire uruhande kandi koko bwerekana bari abagenzi babo i kigali ko bari siriya so nibwira ko abandi bagabaye bafite ibitekerezo byo guhaza abanyarwanda nangwa se gukomeza n'ibikorwa nk'ibyo barareba icyabaye kuri kirebuja kuri mukuru wabo nabo bibaze bati ninjye ningomeza kubikora so of course turajyana umwanya ntaho ari ukuvuga ngo ibibazo birahita bisobanuka ubundi hari n'abandi banyarwanda wenda bo batari bamenye iyo bari kugira ngo ibyo bizaza bisobanuka buhoro buhoro ariko nibwira ko ibikorwa uganda yakoze byerekana yuko umutima uri mu gice gishyitse ko bashaka kugaruza umubano w'ibihugu byombi mu nteko urakoze cyane bernard sabiti iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka dufate akaruhuko gato cyane hanyuma mu kanya tugaruke twakira ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kuganira ku cyemezo cya leta y'u rwanda cyo gufungura umupaka uh, wacyo n'igihugu cya uganda guhera ku wa mbere tariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa mbere kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira icyo bavuga kuri icyo cyemezo fabrice niyonzima wiriwe neza mwiriwe mwiriwe uri hehe ndi bujumbura mu burundi ikibazo cyawe nagomba mbaze umutumire icyo cyemezo cya leta y'u rwanda twagishimye ariko natwe twasaba hagati y'u rwanda n'uburundi yuko hari icyo wubwira hugururwe imbibi atwege turafite iwacu bari mu rwanda ariko n'ubu baguma turazi impamvu bataza mu burundi hakuntuga twasaba rero abayobozi bacu bumvikane n'u rwanda bugurura imbibi urakoze cyane uwo yari fabrice niyonzima ari bujumbura mu gihugu cy'u Burundi gonzage muganwa wari wabikomojeho kare uvuga ko hari n'ibindi birimo gukorwa kugira ngo imipaka y'u rwanda n'ibindi bihugu bituranye narwo nayo ibe yafungurwa ku bijyanye n'u Burundi byifashe gute
hashize igihe hari imishyikirano irimo kuba hagati y'abayobozi n'ibihugu byombi muribuka yuko mu minsi yashize hari minisitiri w'uburundi waje mu rwanda afite ubutumwa bwihariye bwa perezida ndayishimiye yageneye perezida kagame na mbere yaho ushinzwe ubutasi n'inzego za gisirikare hejuru y'akarundi hari ibyo amaze iminsi akoraho anaganira n'abo bahuje umwanya mu burundi ubuzi ko akenshi ikibazo cy'icyo kimaze igihe kuva muri bibiri na cumi na gatanu ariko na nyuma yaho u rwanda rwagize impungenge cyane cyane bijyanye n'uko hari abateraga u rwanda bamwe baciye mu burundi hari ibyo byamaze kwemezwa byavuze yuko bemeje yuko burundi butazongera kwemerera yuko ingabo z'imiryango harimo iza efereri ya sekabazima n'abandi ko zitakomera guca mu burundi dufite icyizere yuko nabyo mu gihe kitari cya kure hazagira ibitangaza yuko umupaka wafunguye abantu bemerewe kugenda nk'uko fabrice bivuze imiryango ikongera igahura
hanyuma tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi ariyo u rwanda na uganda u rwanda rugaragaza ko hari bimwe mu bibazo cyangwa se birimo gusubizwa na leta ya uganda ariko hari ibyo na leta ya uganda yagiye ishinja igihugu cy'u rwanda birimo kohereza abantu muri icyo gihugu gukora ibikorwa by'ubutasi ndetse n'abaturage ba uganda bagiye bicwa hafi y'umupaka y'u rwanda izo mpungenge za uganda zaba zo zirimo gukemurwa muganwa
akenshi leta y'u rwanda ntabwo yigeze yemera ku mugaragaro y'uko ibyo uganda ibishinga byabaga so biragoye kugira ngo umenye niba koko birimo gukemurwa ariko sineka y'uko leta ya uganda yakwemera gutera intambwe itazi y'uko ibyo ineza yose birimo gukemurwa icya kabiri urebye mu nshingano na raderi kandi yari yarahawe hajyamo ibyo perezida museveni yavuze ngo ni ukurandura abavunja bahita akawukumi i bugande aya mavunja yavugaga ko inzego z'umutekano cyane cyane polisi yari iyobowe na generali karutigura yari yariziriwe n'abantu bashobora kuba barakorera mu rwanda kandi hari abo mu bugande bavuga yuko kandiho izo nshingano yazikoze yarayishimye ari kugira ngo ashobora kuba yaradakwiye no ku mwanya kubera ko yamaze kurangiza izo nshingano cyangwa ikindi n'uwo byaba bihari tugeze no kubivugaho y'uko u rwanda rwasabaga yuko ava ku mwanya ariko ntabwo ari ubwa mbere so ni ukuvuga kubera ko niba wibuka neza muri bya bibiri na cumi na rimwe na kabiri icyo gihe igihe perezida museveni atarasura u rwanda u rwanda rwari rwasabye yuko wari ukuriye bma icyo gihe yitwaga ngabona gerard mugira ko yakuriye ku mwanya yakuweho wanatera imbere ariko nyuma yaho hongeye kuzamo ibibazo so hari igihe biba birenze ibyo abantu bamwe bakora ibyo abinjirira cyangwa ibyo wahawe akazi kubera ko na benshi ubundi rwose nta muntu wayobora urwego rwa leta runaka atakurikiza amabwiriza yahawe n'umukuru w'igihugu rero ni ngombwa yuko abatekereza cyangwa abakurikira bamenya yuko akenshi ikibazo kiba kiri kiri hagati y'inzego zo hejuru abandi basigaye bashyira mu bikorwa ibyo bategetse n'abandi baturage basanzwe abafungwa abafatwa bakaba bari ari icyo wakwita ababigenderamo ni ingaruka ariko atari cyo kibazo muri izi reka twumve icyo sabiti we avuga ku bijyanye n'izo mpungenge za uganda sabiti muri uganda cyangwa se i kampala barabivugaho iki ese impungenge uganda yari ifite ku rwanda zaba zaravuyeho
nemeranya na mugenzi wanjye ibyo amaze kuvuga ngira ngo uganda ibibazo yari ifite ku ruhande rwayo rwanda isa naho nayo ifite icyo yakoze kwereka ubuyobozi bwa uganda ko idafite ikibazo kubikemura icya mbere ntaho uganda yavugaga ko rwanda yohereza abaketse kuza icyondoza biketa hano igihugu arega ariyo na mpamvu uganda yavugaga ko babo banyarwanda kuko rwanda yo yaravuga ngo ni abaturage ba buri gihe ariko uganda yo ikavuga ngo ntabwo ari abaturage ba buri gihe kuko abanyarwanda hano muri uganda ni benshi hariho n'ubwoko bwemerwa mu mategeko nshinga ya uganda bw'abanyarwanda so bakavuga ko mbese niba tudahohotera bari abandi ababo kuki kuki aribo tuvanamo bagafungwa so icyo kibazo rwanda of course yahoraga igihakana ivuga ko itohereza na gato abantu bo guteta ubwatsi ariko njye nibwira ko yiba ngira ngo uganda aho ikoreye iki gikorwa niba ari ukuri ibyo yashinjaga rwanda niba koko ari ukuri harabagaho abakesi bavaga iriya ngira ngo kuva aho bamaze kwirukana iriya mukuru wa polisi wabanje kuhaba witwaga kayihura deni hakabaho gufunga abantu no gukora kugira ngo hari uganda yibwira ko izo keke zibaye zari zihari iyi myaka bamaze bakora ibyo bikorwa hari bamaze kwemera ko babasha kuba barazikuyemo nangwa se abandi baba baba barimo bafite ibyo bitekerezo bakaba barabonye iryo terabwoba abandi ibyo bacagamo bakibwira ko hatari abandi basubira kubikora ibyo nibwira ko deni hari abaturage kuraswa baca ku mupaka hari kabare iwacu aho ngaho mu gice cya kigezi rwanda yo yavugaga ko babaga bari gukora amagendu ubundi bazana ibintu by'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bitemererwa mu rwanda so ngira ngo uganda nk'uko nari navuze mu gutangira ibi bintu byose yabishyize ku munzani ikora kiriya kibaro nakubwiye ubu ngubu ni ikibaro kinini kuko kirimo buretireti iki gice cy'ibiyaga bigari aha ngaha n'ibikorwa biri muri congo kugira ngo ubutegetsi bwaje kwemezwa ko kugarura umubano mwiza w'ibigo byombi ari ikintu gisumba izindi mpamvu zose zaba zikihari nibwira ko ariyo mpamvu zatumye bakorera iki gikorwa urakoze cyane bernard sabiti reka twakire abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika jean claude ndayishimiye wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
ndi muri zambiya amahoro mbiya
turayashima akavura kenshi gusa niko kagitera ikiza ikibazo cyawe ikibazo nk'icyiyumviro natanga bwa mbere nagomba gushimira ayo maleta yose abiri hagati ya ntuzi y'u rwanda n'uburundi y'u rwanda na uganda ntambuye inkingi bagezeho kuko n'ibindi batangiye gucyamirana kuva na kera yagiriza ibindu y'undi yagiriza ibindu y'u ugasanga ni bya bintu byamira muri tugurutuguru ariko biboneka yuko bariko barafata intambwe nziza kugira ngo umwe akoze iki undi atakora iki ibintu batumvikanako bibaza ko kumvikana n'ibindi bitotera bitera bijya imbere kuko bugura uwo mupaka n'ibindi n'ibindi batahuriza ko ntibaza ko batahuriza urakoze cyane jean claude ndayishimiye udusuhurize abakurikira ijwi rya amerika aho mu gihugu cya zambia
murakoze nama ku mwanya reka dufate na ruhamya ali wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
ndi kigali ahitwa kimironko ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
ni ikibazo cyangwa igitekerezo nagira ngo mbaze muganwa ukuntu wenda aza kubyumva ese ko uganda wenda tuzi ko cyangwa mu makuru tubona basa naho batarimo kwikingiza bo bakikingiza neza kovide noneho mu rwanda ho tukaba tubona nko mu modoka gutwara abantu mu modoka bisaba ko abantu baba barikingije ese ntibizaba imbogamizi ku bantu bazava uganda baza muri kigali ibyo ngibyo bikaba byaba inzitizi niba batarimo kwikingiza neza twebwe tukaba twikingiza ese aho hantu mu bantu bari uganda ho ntihazaba inzitizi
urakoze cyane ruhamya gonzaga muganwa mbere y'uko wenda usubiza ikibazo nibaza ko no mu itangazo ryasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda bavuze ko mu gufungura uwo mupaka hazakurikizwa ingamba zo kwirinda kovide cumi n'icyenda ikindi wenda sinzi aho ruhamya ahera avuga ko abanyayuganda batarimo kwikingiza ku rugero rushimishije wenda ibyo nabyo bwana benare sabiti yagira icyo abivugaho ariko gerageza amagambo make ube wasubiza icyo kibazo cya ari
nibyo ubwo ndakeka yuko mu gihe cya vuba leta z'ibihugu byombi izatangaza uburyo abantu porotokolo zijyanye no kwirinda icyorezo cya korona virusi izakurikizwa n'ubusanzwe ngira ngo abantu basohoka mu rwanda bake ku kibuga cy'indege hari amatangazo yajya atambuka avuga yuko umuntu agomba kuba yikingije ndakeka yuko binashoboka yuko abantu bazajya basohoka ikatuna bishobora kuzabasaba kuba barikingije n'ibindi kuba n'ubugande abagande bikingije cyangwa batikingije ndakeka ko bitatandukanye n'ayandi mabwiriza yari asanzwe ariho kubera ko n'abantu binjira mu rwanda urebye n'amatangazo y'inama ya minisitiri bagomba kuba baripimishije nta coronavirus bafite ahubwo bakongera bakipimisha nyuma yaho ibyo sineka yuko cyakomeza kuba icyorezo gikomeye cyane ariko igihe tukiri mu cyorezo amabwiriza azakomeza kubaho
sabiti hari icyo wongeraho
ntabwo icyo ni ikibazo cyiza ariko nagiraga ngo abatwumviriza bibuke ko kugenda gushara imipaka kuva mu gihugu kujya mu kindi abanyayuganda nanubu abenshi hari ibihugu bajyamo ibihugu bifite amategeko byashyizeho yo kurwanyisha iki cyorezo nibwira ko ntibakingura umupaka abanyayuganda bashaka kujya mu rwanda bazajya bareba ko bakurikiza amategeko yo kurinda iki cyorezo kandi ngira ngo twibuke nuko arega indege zo zari zigikora abantu abanyayuganda bari bakentebe bakajya i kigali mu ndege z'umupaka w'itaka niwo wafunzwe gusa naho bahoraga abanyayuganda baje mu rwanda buri gihe bagakurikiza nyine ayo mabwiriza ngira ngo icoco ntaho kizaba ikibazo uvuga avanyeho ni ukuri kuko abanyayuganda ntaho turi ku rwego rwo gukingira nk'urw'abanyarwanda bahari kubw'impamvu zitari zimwe ibihugu byombi arega ni ibigo bitandukanye so ukuntu bitwaza imyitwarire yabyo ko gushyira mu nkora amategeko yo kugira ngo abaturage barayikingije biratandukanye uko ibintu bikorwa mu rwanda ntari kubikorwa hano ibyo murabizi ariko abanyarwanda benshi nabo intamba nini bamaze kwikinya nubwo nyine bakiri bake ariko aba nazi yuko bifuza gukingirwa nyine ku bwo gucuruza kugenda mu nzinduko n'ibiki abo bo barakingirwa kandi kugira ngo bazajya bakurikiza amategeko ahari urakoze cyane bernard sabiti reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika jean bosco sebatesi wiriwe neza wiriwe uri hehe ndi mu karere ka nyaruguru umurenge wa ruhero akagari ka kabere mudugudu wa gambiriya ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mu gitekerezo tukimara kumva iri hamwe yuko imipaka y'u rwanda na uganda igiye gufunguka twese twabyishimiye pe aho turi rwose twumvise akanyamuneza kaje kuko iminsi yari ishize ni myinshi nubwo wenda zimwe mu majyepfo na twe mu majyaruguru aho umupaka uherereye ariko natwe nibura hari akamaro byatugirira kubera ko hari hashize igihe kinini tutarebana neza kandi uyu muturanyi iyo uturanye n'umuntu mutarahurana ngo nibuze umuriro ngo ugenda guha umuriro niba ushaka umunyu ngo ugenda guha umunyu biba ari ikibazo ariko byadushimishije kubitaba nuko twabivuga igitekerezo nashaka kumenya ahubwo nagira ngo nibura niba byanashoboka n'iby'i burundi bigere bigere vuba nabyo bikemuke turebe ko ko nk'abaturanyi bacu rero ko byagenda neza tujye duhahirana uko mbere hose byari bimeze kuko buriya yenda ikintu cy'uko abagande uburyo babangamaga na buriya burasangiye kwishyura byabaye byiza icyo navuga nashimaga pe urakoze cyane jean bosco sebatutsi mu majyepfo y'u rwanda bwana gonzaga muganwa zimwe mu mpungenge cyangwa se bimwe mu bibazo leta y'u rwanda yagiye igaragaza cyangwa se ishinja uganda ni uko ivuga ko leta y'u rwanda yari irimo igerageza gukorana n'abarwanya u rwanda kugira ngo babe bahirika ubutegetsi muri icyo gihugu ndetse hari abantu bamwe na bamwe bagiye bavuga hari bamwe ivuga ko bakiri mu gihugu cya uganda bagasaba ko leta ya uganda yakwitandukanya n'abo bantu ibyo byo wibaza ko bishobora kuba byaraganiriweho ese hari icyo bizakemura
bitaraganirwaho cyaba ari ikibazo kubera ko niba uri leta ufite abantu bakurwanya uba ufite inshingano zo gukora ibishoboka byose kugira ngo cyane cyane abitwaje iwabo rero ikigaragara yuko amo makuru dufite n'ibiro kigaragaye nuko nuko inzu barwanya ubutegetsi bw'u rwanda koko bari bemerewe cyangwa baremerewe kugenda ahantu hose hari abanyarwanda muri uganda bakora ubukangurambaga ariko niba leta ya uganda ibaha intwaro ibyo n'ibyo makuru n'ibyo leta ivuga ariko ntabwo tubizi neza kuba hashobora kugira igikorwa ni byiza kuko ari ngombwa
ko cyakorwa niba bari ku butaka bwa uganda bakayishyira mu bindi bihugu abafite ibyaha sinzi uko byagenda ariko ntabwo u rwanda ku bwanjye wareka kohereza abantu bo gutata uganda igihe ruzi ko hariyo imitwe ya emusi na efuperi na cyangwa ruduronana ikora kuri ubu butaka biba biri mu nshingano kugira ngo inzego zibikurikirane kugira ngo bizatungurwe kugira ngo icyo kibazo gikemuke ku mpande zombi byasaba ko aba bantu bahashwa bakurwa ku butaka bwa uganda bakohereza mu bindi bihugu burayi cyangwa n'ahandi hose ariko ntihabe urwitwazo rwo gutuma abaturage b'ibihugu byombi batabana neza hanyuma bernard sabiti se kuri icyo kibazo ibyo u rwanda ruvuga hari ishingiro bifite ko uganda ishobora kuba yarakoranaga na bamwe mu bashaka guhirika ubutegetsi mu rwanda
tuzi ko buriya bakiri muri ya mishyikirano yabaga iteganyijwe na itunganya na angola u rwanda nyine rwashinjaga uganda ibyo byumaze kuvuga uganda of course yabihakaniraga kure ikavuga ko atari ukuri icyo nge nakwibwira icyo kibazo nacyo nibwira ko generali muhozi yaba yarakiganiriyeho na bagenzi be mu ruzinduko rwe ruriya rushize kandi nibwira ko icyo ngicyo babasha kuba hari ibintu bagize kwemeranyaho bimwe ariko nk'ikintu cya intelligence nangwa se ko kuvuga ngo u rwanda rufite abakesi ahangaha ubundi wenda na uganda hari abakesi ifite iriya ibyo abakurikirana imibanire y'ibihugu international relations barabizi nta gihugu kidakorara guketa nangwa se gucondoza kugira ngo bikume umutekano wacyo ibyo si impamya ngo birahita bishirira kimwe birangiriraho kugira ngo ni ibintu bizagenda bikemurwa buhoro buhoro so nibwira ko haba habayeho kwemeranya ku mpande zombi kuri kudara nangwa se gufite aho kwageze kwemeza sayidi zombi y'uko kitakiri ikibazo cya mani cyane kuko niba batagize kukiganiraho ngo bageraho revo yo bageraho bemere ko atari ikibazo simbanya ngo ibi bikorwa batangiye gukora biba biri kuhaba nibwira ko ibi ni ibintu bimwe bizagenda bikemuka buhoro buhoro umubano w'ibigo byombi urimo kugaruka mu nteko so nibwira ko ibyo bibazo nabyo bizagera bigakemukira urakoze cyane reka dufate umukunzi w'ijwi ry'amerika wa nyuma omari wirwe neza hanyuma jimmy araza kutwihanganira kuko umwanya utubanye mutoya omari wirwe
yego mwiriwe neza nawe mwiriwe yego uri hehe ubu ngubu ngende mu buhinde mu mujyi itaodisha ikibazo cyawe mu by'ukuri imbere na mbere nagira mbashimire kubona umwanya mwiza mubajije kuma hanyuma mu by'ukuri ibijyanye no gufungura umupaka byadushimishije nk'abaturanyi kongera gufungura umupaka babona kuko babona biri mu nyungu z'abaturage ariko ikibazo nari ifite urabona iyo nkuru ni nk'aho yaje itunguranye ubwo nk'abaturage mu by'ukuri wenda twabonye itangazo rivuga yuko itariki mirongo itatu n'imwe aribwo umupaka uzaba ufunguye gerageza guhina gerageza guhina
kandi numva hari ejo nabonye ahantu inkuru ivuga ko hari abanyarwanda uganda yari yarekuye ubwo twe nk'abaturage urumva turacyafite impungenge y'uko leta nta kintu batubwiye neza urumva tubashe kumva ko twaba dufite amahoro muri twe ku buryo twabasha gukora ingendo zo kujya hariya mu by'ukuri twasabaga leta y'uko yabasha kuduha umucyo mbese ikaduhumuriza tukamenya ko umutekano wacu umeze neza
urakoze cyane omari kuba utuvugishije uri mu gihugu cy'ubuhinde bigaragaza ko ijwi ry'amerika yumvikana hirya no hino ku isi ugire wikendi nziza aho ngaho mu buhinde
oke namwe mugire ikintu nziza na ikiganiro buri buri gihe ndagikurikirana
urakoze urakoze cyane natwe turagushimiye gonzaga muganwa dusoza uh, wenda kuri izi mpungenge uh, za omar hanyuma unagerageze mu magambo make cyane utubwire nyuma y'ibi ngibi wibaza ko haza gukurikiraho iki uh, mu bijyanye no kurushaho kunoza uyu mubano no kuwuzahura
impungenge za vamari zirumvikana ubwo ni nayo inshingano ya leta kugira ngo izamuhumurize n'abandi banyarwanda bagisize impungenge ariko harimo no kwizera yuko leta igomba kuba yarakoze ibishoboka byose cyangwa ikirimo no kubikora ibikora n'igenzura ku buryo yuko uwo mutekano w'abanyarwanda bajya muri uganda uzaba uhagaze neza kugira ngo hanagaragaye yuko ari n'ikimenyetso y'uko bagihohoterwa cyangwa bakomeza guhohoterwa ku buryo bukabije leta yakoze igafata ibindi byemezo ibyo biri mu nshingano zayo ahandi kiri bukorwe ngira ngo hari ibindi hari ibiganiro bikomeje bitagaragarira twebwe abaturage basanzwe cyangwa abandi muri ubu buryo bazagenda basesengura baganira igikorwa munsi ku wundi nibyo byemeje kugira ngo buri muntu barebe icyo yiyemereye arimo guca mu bikorwa aho ikindi kigaragara cyangwa cy'ingenzi ni uko nuba mwiza bizafasha muri rusange akarere kose kubera ko igihe abantu hagati y'urwanda ari kumeze neza bigira ingaruka cyane cyane ku muryango wa isaga community n'iterambere ya afurika hari ingaruka nziza bizagira cyane cyane mu bikorwa remezo mu bucuruzi n'ishoramari n'umutekano muri rusange urakoze cyane gonzaga muganwa benari sabiti mu masegonda mirongo itatu gusa wowe ubona igikurikiraho ari ikihe ese mu minsi ya vuba dushobora kubona abakuru b'ibihugu byombi bahuye kugira ngo banoze ibirimo gukorwa n'abatekinisiye babo kirashoboka rwose kuva nyine uru ruzinduko rwa generali muhozi n'ibikorwa bihabaye amaze kuva mu rwanda bibwira ko umuhanda ubu ngubu usa n'usororotse ko iminsi iraza iri buze kuba iminsi myiza hagati y'ibihugu byombi kandi arega nicyo cyizere nicyo cyifuzo cy'abaturage b'ibyo bihugu byombi
bernard sabiti umusesenguzi akaba anakurikiranira hafi ibibazo bya politike mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane u rwanda na uganda nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
yakoze nawe gonzaga muganwa nawe uri umunyamakuru mugenzi wanjye ukaba n'umusesenguzi mu bya politiki y'akarere nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
natwe turabashimiye kuba mwadutumiye kandi dushimiye n'abakurikira ijwi ry'amerika nshimire n'abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi mu mpande zose z'isi dore ko mudukurikirana umunsi ku munsi nshimire bagenzi banjye bamfashije mu buhanga bw'ibyuma ndetse na diodone cyubahiro wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe no kugira wikendi nziza cyawe cyawe radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu abakozi b'akarorero batanga amakuru